qophii misoomaa. Kan dhiyoo kana naannoo Oromiyaa ganda korbeettiitti ibsaaf hojii ibsaa waliin walqabate hojjetaa jiru dhaabi Rift Vaalii Jiyootormaal jedhama. Mootummaa Itoophiyaa waliin kontiraataa qarshii biliyoona 80 walii mallatteessee jira. Hoogganaa dhaaba kanaa obbo Najiib Abbaa Biyya Soraan kanaaf piroojeektiilee isaan kabroo irratti dubbisee jira. Garasittiin sin dabarsa.
Hayyalam akka mooltanan soora haalaa keetiitti qophii misooma taariidhaa akka torbaan dabra bulfannetti sila. Walgahii Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin waan hojii hidha Abbayyaa irratti yookaan laga Abbayyaa irratti hojjechaa jiran irratti marii isaan torbaan itti aanaa keessa Suudaan kaartuumitti ta'an irratti kutaa lammeessoo deebinaa jenne sun ammoo namni dubbisuuf qopheeffan bilbilii guddoo waan nu dhibeef sun har'aaf nuun taane har'a ammoo akkuma ammaa tujubeen jettan hojii obbo Najiib Abbaa biyya afaani hojjechaa jiranitti dabarra obbo Adoota jennu obbo Najiib nama Itoophiyaati nama Kanaada jiraatu hojiin dhaabii isaanii hojjechaa jiru hedduu. Tammaan tan hojjechaa jiran ta'a korbeettii naannoo Oromiyaa keessaa naannoo Shashmannetti hojjechaa jiran Rift Vaalii Jiyootermaal jedhanii dhaabii isaanii hojii gugurdoo hojjeta taatullee gugurdoo waan hojjetan keessaa manfama qaroo of nu dandeenyaan jennan kan jedha.
Abartii Oromiyaa keessatti hedduu qabaa kan warqii naannawa Daawwaa, naannawa Mooyyaalee, naannawa Najjoo keessa karaa Wallaggaa keessa achii immoo Benishaangul keessa. Goolii fi mandii biyya jedhamu jira kan jedhamu jira achirratti warqii guddaa isaa tuullaa isaa uumuuf kan jira. Akkuma kana Tigraay keessallee biyya shiree jira. Warqii guddaa jira. Sanallee baasutti kan jiraan siin jedha.
Garxaawoo kanallee.
Olaanaa Potaashiidha. Olaanaa Potaashiin Affaarii sanas gadda hayyamaa arganne miliyoonii saddeetamaa olitti baafne achitti ganda sanatti doolaara miliyoonii saddeetamaa ol baafnee xinaatii isaa fennee amma maayinii ijaaruurra jirra. Maayiniin kun maadiniin kun kara miliyoonii dhibba torbaa fi shantamii wayi doolaara Ameerikaanii jechuudha. Innaan piroodaakshiniin innis amata tokkoof cinaa keessa jalqaba. Gaafa jalqabu waggaatti kara miliyoonii doolaara miliyoonii dhibbaaf dhibba shan galcha jechuudha gabiidhaaf. Hedduu qaba piroojeektiin kiyya balleessa kiyya. Korbeettiin guddicha hundarrayyuu jarri kaan jarri kaan akka gaarii deemuu jiranii piroojeektiin inni guddaan kan Doolaara biliyoonii afurii kun jechuun karaa birrii Itoophiyaa biliyoonii saddeetama akka ta'u jechuudha. Kuni korbeettiin enerjii baasuudha. Enerjii jechuun ibsaadhaa fi elektirikii baasuudha. Elektirikiin kun amma dura Itoophiyaatti haayidiroorraa bahaa, gilgal gibeerraa bahaa, gibee gibee amma immoo abbaa irraa ijaaruu jira mootummaan Itoophiyaadha. Waan immoo ji'ootermaalii kanarraa yan sanaatii ammatti shan booda sana baasuuf hin deema jechuudha. Ji'ootermaal jechuun bishaan kiiloomeetirii sadi lafa keessa jiru jira. Bikka volkaanoon jiru volkaanii keeriyaa sana keessa bishaan ho'aan afuuratti darbee intaalotii kanatti tarbaayinii riqee rukutee elektirikii sana uuma jechuudha. Biyyoonni ollaa Sudaan, Jibuutiin, Keeniyaan, Somaaliyaan cufti jiraatu haayidiroo hin qabanu, haayidiroo elektirikii hin qabanu. So they rely basically mostly on diesel. Kanaaf jechuu amma nuti asitti kan ijaarree mootummaa Itoophiyaatti erkoottiin gurgura. Erkoon immoo jara kanatti gurguree maallaqa argate jechuudha. Maallaqa sana immoo nuuf deebisee jechuudha.
Kanaafuyyuu wanni.
Duraa bitee gurgurate jechuudha.
Kanaafuu bishaan uumniti isaanii ibsaan baasuu jirtan kun bishaaniin laf jal jira kiiloomeetirii sadii moo.
Kiiloomeetirii sadii kiiloomeetirii sadii.
Ahaa bishaan bishaan guddaa.
Kiiloomeetirii sadii jechuun meetirii kuma sadii. Lafa jala bishaan jiru jira. Korbeettiin.
Bishaan guddaa kana jira bishaan kan irraa humna ibsaa galchuuf yaa'uu jirtan lafti isanitti galchuuf yaa'uu jirtan kun korbeettii irra jalqabdan mee korbeettiin tun maal fakkaata naannoo maal fakkaata lafti isii teessumti lafisii.
Korbeettiin kun naannoo Shaashamanneeti. Waradaa Shaashamannee keessatti argamti. Finfinnee irraa karaa kiiloomeetirii dhibba tokkoo digdamaati.
Teessumti lafsuun maaliif lafsuun filattan jechuun bishaan achitti argattaniif filattan moo lafti sun maal fakkaata mee nama hin beekneef uumamii lafisii maal fakkaata.
Lafa isaatii volkaanoo jira ganda kana Rift Vaalii kan jedhamu jira. Rift Vaalii sana keessa volkaanoo hedduu jira. Volkaanoo hedduun ganda jiru kanarratti binaatii guddaa gooneeti abbikka shan jaha ilaalleerra. Keessaa tokkoffaan korbeettiidha lammaffaan abbaayyaadha sadaffaan tulluu mooyyeeti. Kun sadinuu prospektii gurguddaadha qaban. Jiyofiiziksii hojjennee, jiyooloojii hojjennee, jiyookemistirii hojjennee, wiitiknis waan kanayyi akka akka jalqabaa tokkotti bu'anne. Asirraa kuma tokko baafne jechuudha. Yootermaal paawarii kuma tokko baafne. Diyaannee bakka biraarraa isa kuma kana deddeemnaa jechuudha.
Gawaati kum tokko kan bara kum lamaaf kudhanii saddeetii keessatti baasuuf deemuu jirtanii jechuun waggaa shaniin duubatti nama meeqattu ibsa argachuu danda'a Oromiyaa keessa shaashmannee jalqabee hanga dhiyeessinam jirutti ibsa kanarraa faayidaa argachuu danda'a.
Afrikaa cimatti gurguramuu danda'a. Tiraansmiishin laayiniin amma bakka hedduu ijaaramaa jira. Tiraansmiishin laayiniin kun Itoophiyaaf Suudaanii walakkaa ijaarameera. Itoophiyaaf Keeniyaa walakkaa ijaarameera. Ijaaramaa jira. East African Power Distribution System jennaan ijaaramaa jira. Gargaarsa mootummaa Ameerikaa fi Kaanadaa, European Union ta'anii gargaarsa kennanii. Amma tokkuma 2016 gaafa salphumetti paawariin ganduma tokko qofa osoo hin ta'in cufa Afrikaa hunda keessatti gurguramuu danda'a jechuudha.
Jechuun ka korbeettii kun moo?
Ee keenyumti kun ka korbeettiin kun. Maal giriid sistemiitti seenaa miti?
Ee.
Giriid sistemiitti galchiname. Hogguu galchinee jennee bakkuma masmarri jirutti yaa'a jechuudha akka jiru.
Jiyootarmaalii kan armaan dura Itoophiyaan ittiin hin fayyadamnee jettanii volkaanoon eegi jiraataa ta'e bishaan guddaa nagaan laaf jiraatan taate hagamma maaliitiif ittiin fayyadamuu dadhabarree jechuun waan hagangaa akkam ittiin hojjechuu dadhabanii Itoophiyaat fakkeenyaaf.
Itoophiyaan ni qabdi xiqqoo meegaa shammoojaa akkana ni qabdi amata digdama amata yeroo dheeraadhaaf. Laakiin guddaa akkana ijaaruun akka argitu kanatti maallaqa guddaa barbaada. Meegaawaatii tokko ijaaruudhaaf doolaara miliyoonii afur barbaada tokkoof. Doolaara miliyoonii afur zero expenses upfront costiin isaa baay'ee jireenya hogguu ijaaru. Maallaqa akkasii kana jabaa jechuudha fedhanii hojjechuun. Ammoo Itoophiyaan hajiroo qabdi. Hajiroon kun xiqqoo rakasa ijaaruutti yaami ijaaruu dhaafaadha jechuudha relatively. Ammoo kun ammoo it requires scientific knowledges immoo hedduu cimaa barbaada. Kanuma jechuun natti fakkaatadha.
Korbeetti kan qarqaarsee inni waliin hojjechuu jirtan jechuun mootummaallee taanaan mootummaa biyyaalaallee taanaan NGO biyyaalaallee taanaan.
Mootummaa wanti jedhamu nu wajjin jiru fakkeenyaaf hojjennee piraayiveetiidha. Anaatti jalqabee piraayiveti investirii mallaqa ofiiyaanii jalqabee. Amma teetti jennee kaanee amma paartinarii biraamuu walitti argannee wajjin maal hojjechuu jirra paartinaroonni kan koo private investors, pension funds, Canadians, uh, Europeans, Yeroo kana hojii walitti aanetti hojjechuu jira.
Kanaafuyyuu piroojeektiin korbeettii tun dhumattee jennaan Itoophiyaa dhiisii Afrikaaniyyuu humni ibsaa argachuu dandeetti jechuun meegaawaatiin ittiin hojjechuu dandeettan meegaawaatii kum tokkooti kum tokko jechuun ka Itoophiyaan hagam maanta qabdu meegaawaatii hagam ka Itoophiyaan ibsaa argachuu jirta.
Kan hajjiroo qabdi Itoophiyaan. Kan hajjiroo kuma lama fa'i qabdi kuma lama. Hajjiroon kun tokkoo miti. Riisarchii illee warra itti ilaalte jiyootarmaalii kuma tokko jechuun kuma tokko jechuudha. Nukleerii kuma tokko jechuun kuma tokko jechuudha. Windi kuma tokko jechuun bakka qilleensi akka jabaatti illee jiru kuma tokko jechuun dhibba sadii jechuudha. Sigana efficiency jara adda. Jiyootarmaalii kuma tokko jechuun haayidiroo kuma sadii ol jechuudha.
Obbo Najib Atoo tan jedhu humni ibsaa waan hagam meeqa irraa argatanaa jennuuti nama kenna akka nama kennallee galuutti jechuun biitii tokko ibsa argachuu fi bishaana jennuuti humni lafa jalaa jennuuti aduwaa jennuuti waan gargaaraa argachuu.
Ibsaa ka argattu tokko soolaarii biyya soolaarii irraa argatta. Soolaarii kun aduu irraa hidhuudha jechuudha. Soonar paalanii dhaqqa dhaabdee soonar paalanii kun aduu walitti funaanee paawarii argatta jechuudha. Kan biraa immoo qilleensa irraan amma kun Adaamaan naannoo Adaamaa naannoo Maqalee bakka qilleensi jiru kanatti dhadhaabamee jiranis paawarii jiranis jechuu jira. Biyya Ameerikaanitti illee it's very big amma windiin kun wind farm jedhamu kun Ameerikaanii Kaanadaa karaa Maqalee kana keessa. Soolaariin immoo Yuurooppaa keessatti amma very common amma Jarmanii fa'i keessatti very big start. Kaan immoo kanallee kan hin qabne jira diiziliidhaan hojjeta. Diizilii jechuun benzilaan jenereetarii uummatee jenereetarii ibsaatii kenne jechuudha. Nukleeriraas kan hojjetamu jira. Immoo advaansii warri ta'an warra akka Ameerikaaniin Kaanadaan Awurooppaa kun Japaaniin kun nukleeriraas dhuma qabatan. Nukleeriraas kan hojjetamu jira. Kan biraa akkuma hojjetamu jira termaalii. Termaaliin kuni bakka volkaanoon jiruu fi volkaanoon bishaan yookiin bakka jiru jechuudha. Volkaanoon ibidda jallisaa ibidda jechuudha. Ibiddi sun bishaan sana ho'isa, dhakaa ho'isa. Dhakaa sanarra bishaan jiru kun ol bahuu achi hin qabu. Dhaqee tuubboo ijaartee tuubboo meetirii kuma sadii gadi galchitee jettu bishaan sana keessaan as bahaa jechuudha. Bishaan sun amma kan korbeettitti argina kun seelsiyesii dhibba sadii fi shantama. Seelsiyesii dhibba sadii fi shantama.
Oowwuu isaa.
Hawwi isaa hawwi isaa seensii dhibba sadii fi shantan.
Dhibba sadii fi shantan. So it is extremely powerful.
Guddoo owu.
Owwaa'ee owwaa'ee kanarraan kan ka'e isaa sun istiimiitti geeddarama. Istiimii sun dhufee tarbaayinii dhahee tarbaayinii sana naannessee makaanikaal enerjii uumaa sun immoo makaanikaal enerjii sun you know converted to itself to electric energy.
Elektirikii jijjiirama.
Elektirikii uumamaa jechuudha.
Kanaafuu bishaan.
Elektirikii uumamaa jechuudha. Paarii elektirikii. Haayidiroonii bokkaa bokkaanitti hirkata. Bokkaan hin jiraanne haayidiroonii daamiin gadi jedhaa ol jedha.
Bishaan haroodha.
Qilleensi isiin wanti fardiin kun qilleensa qilleensi gaafa hin jirre inuma dhaabbatte jechuudha. Qilleensi jabaa gaafa ta'e akka gaarii qilleensi kenna. Inni soolaarii illee gaafa aduun jiru akka gaariitti soolaarii argata. Gaafa aduun hin jirre gaafa duumessaa'ee soolaarii hin jiru jechuudha beektee. Inni kun kun sa'aatii digdamii afur hojjeta.
Keessan kun.
Kanaamma haayidiroon immoo yoo bokkaan amma ka'ee dhabamee jedhee daamii sun guutuu qaba. Daamii sun guutuu hin danda'u.
Haroon hin jirtu bishaan fulaa kuufatamee jira.
Haroo eeyyuwaa haroon hin jirtu barreessanii.
Ibseen kanaafuu waan kanarraa argamti san immoo kanarra kaataniit bishaan laf jalaatti bishaan korbeettiitti argattan sun bishaan akka malee oowwaatii digirii seentigireedii dhibbi sadii ol oowwan jechuun waan ibiddaanuyyuu gamsuun waan akka malee oowwaatii kanarraa humni ibsee argachuu dandeettanii jechuu. Waan guddatan isaati. Tanaaf hojiintu yoom jalqabdan? Yoom hojii jalqabdan?
Qorannaa amata shan goonne amata shan qorannaa ni jalqabne.
Amma uummati yoom faayidaa isaanirraa argachuu jalqaba?
Faayidaan amata lama booda faayidaa irra oola jechuudha. Ekspoortii guddaa gochuu dandeenya jechuudha. Biyyi baay'ee kennataadha. Haalli jiru gaariidha. Yoo hojjetan jijjiirama guddaa hedduu fiduu danda'ama. Teeknooloojii kaampanii biliyoonii shan jaha caalaatti dhufaa jira akkasuma ka'ootiin jechuudha hin jiru.
Dansaayyee obbo Najiib abbaa biyya ibseen tunillee hin baate uummatilleen ibsee fi waan garaagaraa waan ibseen hojjetan hedduu irraa argachuu danda'a irraa argatu abdii qabna. Ayyee obbo Najiib hangam kiyyaayyaa fixadhe waan akka dhaamsa faallee taanaan maal jechuu feetu?
Dhaamsa qabu hansilaa namaa biyya keessatti hojjechuun baay'ee gaariidha. Tokkottaa hojjetan illee warra jaalala jettan.
Dansaayyee lama obbo Najiib Abbaa biyyaa itti gaafatamaa dhaabaa Rift Vaalii Jiyootermaal jedhuutii fi dhaabbilee Itoophiyaa keessatti naannoo garaagaraa keessatti hojii gurguddoo hojii misoomaa hojjechuu jiraniiti. Guddoo galateeffannaa qophii misoomaa taa'aadha tanuma ansora halakeeti nagayaan bulla. Godaanetti gal ehamma biyya ehamma ahoo itti jal ehamma biyya ehamma fudduu hayyaati ehamma biyya ehamma. جالي ربيتي اهمة يا اهمة جالي ربيتي اهمة